when naomi is going back to the palace declare undying love for oni of ife hey my people. all right my people Now welcome back welcome back to Maureen TV my people i greet una specially o yes so Oni on and if Oni of Ife and Queen Naomi hey They don't settle their matter oh, my people Hey, woe unto anybody where be say he chook mouth for husband and wife matter my people husband and wife matter They no dey chook mouth o oh. anybody when he go They carry husband and wife matter for head like government work or go dey hawker like gala Now you dem go take settle my people o oh, hmm no be small thing when naomi don't don't host eh, christmas party in that process she said a lot of things e say na only of ife na him be the person when he be say e make a who she be today oh. don't declare say only of I inspire him, only of ife do this, only of I do that." i say like seriously my people not be smart, you oh. know. ah na say okay now there is this probability Oh, in fact now the chances of naomi going back to the palace they're very very dear because only of ife no pursue one for one day agarasha must come back you go na go you go na come you dey come oni of ife just dey give am time because if una look dis whole thing una go see say oni of ife no talk say him and uh, uh, queen naomi don divorce o una see the time wey be say wura leave uh, the palace When di wura leave When e be say oni of ife come talk public statement say she go ahead and marry say him don free am Irish naomi turn for where who no like better thing eh who no like better thing Ooni of Ife like better thing eh woman when e born pikin for me i come leave am make e go burn the hair for me son for that matter i come leave am make e go say na wetin happen you go dey there when you tire you go come back na be this one wey be say Ooni of Ife do Naomi so and from wetin we don dey see o our beautiful Queen Naomi don dey get rethink o of going back her, to her husband house o whether I like it or not she she owns the a's o oh, eh na she be the pillar of that house o oh. na she be the only person wey be say e don born o oh. the rest eh dem just dey there for now o no be say dem no go born o I no be bad person wey i go say i no go wish dem well i dey wish dem well make dem follow born too according to queen naomi queen naomi now often i look very well why queen naomi dey contemplate going back to that palace be say wetin im tell oni of now oni of ife come dey do We now me tell oni of ife say he no want this side chick thing if he be say na ten women he get make e marry all of them, so that im go no say yes na marry marry them at least with this one wey be say they don't marry them now. person like toby philip now no go fit go do runs eh maria no go fit do runs eh ronke all those one dem can never go to clear for I say dem they do runs where you want pass take go where people not go see you which appointment how you wan do them? the guy go come book you for hotel as you dey go you don be public figure everybody know your movement you cannot waka krukere waka but that time when be say them be a uh, uh, side chick ayabas if oni kerewa dem na na na na They fit book appointment with another man for another hotel go kerewa in that process then so they go they share the whole before you know wey now be say go go carry wetin e no know a fantastic disease now wey be say don't marry all of them. at least everybody there for palace uh-huh, they run around the whole so with that one she know go dey fear say yes she will go contact It's you They see so so i believe say as only of if I do wetin queen omi tell her. now queen omi may be thinking of going back to that palace because her apartment dey oh, whether I like it or not queen naomi apartment nobody don't touch her. They leave her for her. to tell you say if oni of ife don want queen nomi back to di palace queen nomi apartment maybe dem for don give am to burial or any of any of dem na dis same apartment na any say mary and i no gree comot for there Where dem see am wey e be say dey go open di place with key na im dem dey ask am wetin e dey find una dey see am so so my pipo husband and wife matter una dey chook mouth put una go tire because queen nomi as queen nomi dey so she. don come tok about oni of e say na oni of make am who she be today she acknowledge di fact say oni of give am fame oni of give am voice oni of give am all di support and i know say divorce letter wey queen naomi go write for social media don comot to oh, e no dey there again mama tadeni kawo dey there mama tadeni kawo na im hold di ace o oh. he and tadeni kawo cannot continue to be remaining in di outside palace una no say if una look this whole thing very well i think queen all be small matured now and is prepared for this whole thing now i think she can handle everything now yes so i believe say she don't really grow up At grow some certain things and the rest so yeah no, oni of ife they relate to, oh. for those the baby wey dem talk go here talk go na dey waste my time Queen Naomi, even though safe as Queen Naomi dey serve, he want to carry one Ooni of Ife. No, no law hold am She Shey una know say na im husband e be. Una know say na im husband. Eh-eh. If Queen Naomi dey so conjugal like say, Ooni of Ife I dey come o, Ooni of cannot resist it. Because na im wife. Na the truth be that. They are wife. They never, they never return that the, eh, the Naomi dowry. Ooni of Ife never demand for im bride price back. He still say my wife, na the mother of his son. So, the way we say Ooni of uh, Queen Naomi take talk that word, people come they say, ah, ah. Now nah, they don't damn all those people wey say, all those online in-law wey say, that they feel say Queen Naomi no go come back to the palace. Now, nah, confusion don't dey now. Nah. Most of the queen now, nah, they not they feel insecure because the presence the presence of uh, Queen Naomi alone, they, they make them, they tremble. Bohana the tremble. Queen Naomi na prophetess of God. She dey pray. She's beautiful. She gap una for everything. Fine, she fine. God fearing. She in fact, waiting the edge where Queen Naomi get all over all this end time olori na the God wey Queen Naomi know. Una dey say am so. Na the God wey she do, And only of Ife do very well say ah among all of them now Queen Naomi na be wife material na be wife material hundred words. so now dem really tok am say make una know they chook mouth for husband and wife matter o oh. when you see husband and wife they quarrel you go chook mouth when night reach they go carry your matter take settle themselves that is why anybody when he wise he no go chook mouth for husband and wife matter now when he be so do of ife and queen me." they relate very well yeah. hey, eh, wahala wahala na wan gbasgbos for that palace some people wey dey feel insecure This time around una fit go hug transformer or una fit go get hyper hyper who know because una see dis kabiyesi and queen naomi more una no dance una makosa reach deal. these two people they know wetin dem dey do They really know wetin dem dey do so by people o. Oh, Queen Naomi don't come out to show love to her husband to say ah that this man I make her who she be she give queen um, the Ooni of Ife all the respect every respect say Ooni of Ife is, is her mentor my mentor ah ah people call they say ah, ah no be this say Ooni of Ife wey be say Queen Naomi paranoid say e no do again so that means Ooni of Ife now don't they tickle her fancy Don't they? do things wey be say e dey make her dey happy according to Jesus. dem say e dey call e dey call tade nikawo e go follow tade nikawo as Ooni of Ife busy reach e no dey forget say e get tade nikawo e dey make sure say tade nikawo be part of his life so na so the whole thing just be o my people right, my country people na here i say make i stop o in case you never subscribe to this channel abeg make you hit the subscribe button morador